Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikoro muzindukanye na Jodiane Ninahazwe ngiye kuwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo, tukayahera kuyagezwe hirya nino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana.
ndagize mwaramutse diane n'abaduteze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa ku mugabane wa afurika abategetsi bo muri leta ya kaduna mu buraruko bushyira uburengero bwa nigeria barugaye amashuri cumi n'atatu inyuma y'aho abanyeshuri barenga ijana na mirongo ine banyururijwe ku munsi wa mbere ku ishuri ryisumbuye ry'ababatisite iri yugarwa ry'amashuri rikurikiye ibitero by'abitwaje ibirwanisho ku mashuri ibyo abategetsi bavuga ko bihungabanya ibyigwa by'abana iki gitero cyo kunyuruza abana giherutse kibaye icya kane gikozwe mu mezi atanu gusa umuryango wa nyakwigendera kenneth kaunda yahoze arongoye zambia waritwaye ejo ku munsi wa kabiri muri sentare usaba ihagarikwa ry'amaziko ya se wabo atekanijwe kuri uyu wa gatatu mu kibanza gishingurwamo abahoze ari abaperezida kiri rusaka ku mugwa mukuru kaunda yaharaniye ukwikukira yasandavye ku itariki ya cumi n'indwi y'ukwezi kwa gatandatu guheze bamwe mu bana n'abuzukuru biwe basabye sentare y'irusaka ko atofubwa kuri uyu wa gatatu bakeneye ko iyo sentare ibemerera akazofubwa ha ruhande y'umutambukanyi wiwe beti kaunda yafuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nk'uko yari yarabisabye leta ya zambia ntakiravuga kuri ivyo vyasabwe n'umuryango wa kaunda amakuru yerekeye afurika kandi tunisiya yaratanze integuro y'itegeko mu kanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano isaba etiyopiya guhagarika kuzuza amazi yo mu ruzi nil mu rugomero rwayo rukirimwo amatati urwo rugomero rw'umuyaga nkuba ruteye amatati agiye kumara imyaka cumi hagati ya etiyopiya misiri hamwe na sudani etiyopiya ivuga ko uwo mugambi uhambaye ku iterambere ryayo ariko misiri na sudani bafise ubwoba ko ushobora gutuma abanyagihugu babo babura amazi umushikiranganji wa misiri ajejwe ivy'amazi yatangaje ko mugenzi we wa etiyopiya yabimumenyesheje ku mugaragaro ku munsi wa mbere ko bagiye gusubira kuzuza amazi muri urwo rugomero muyavugwa mu yandi makungu ibihugu rutura vya buraya vyashikirije amakenga ejo ku munsi wa kabiri ku ngendo ya irani yo kurushiriza kuyungurura ubutare bwa uraniyumu muri porogaramu yayo ya nikleyeri abashikiranganji b'imigenderanire b'ubwongereza ubufaransa n'ubudagi bavuze ko iyi ntambuko igiye gutambamira ibiganiro bibera ivienne muri otirishiya bitumbereye kunagura amasezerano ya nikleyeri yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ikigo mpuzamakungu kigenzura ibigwanisho by'ubumara cyatangaje ku munsi wa kabiri ejo ko irani itumbereye kuyungurura uraniyumu gushika ku rugero rw'ibice mirongo ibiri ku ijana ibi bigaca bishobora guca bihagarika ibiganiro biriko bibera ivyene iyi ngingo ya irani izoyishikana ku ntambuko yegereza guhingura ikigwanisho ca nikleyere naho irani ubwayo yama yavuze ko atari vyo itumbereye mu burusiya abategetsi bavuga ko igihugu kiri mu iyongerekana rishasha ry'abandura umugera wa korona ni nyuma y'aho uburusiya bwaheruka kuvuga ko bwatsinze uwo mugera abategetsi bavuga ko uku kongerekana kw'abandura kwatewe na delta ubwoko bushasha bwa covid cumi n'icyenda hamwe n'abanyagihugu bagitinya kuyicandagisha abahinga mu by'amagara y'abantu mu burusiya bavuga ko cumi na bibiri ku ijana by'abarusiya aribo bamaze kuyicandagisha gushika muri iki gihe naho leta yamamaje bikomeye urucanco rwayo sputnik v mu ntango z'umwaka abandura biyongereye inshuro zitatu mu ndwi ziheze umugwa mukuru wa mosco ukaba usinzikaye kurusha ahandi
aloise bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya ni ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi dusamiranirana ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari narinda bemereye mu kanya pancras cimaye yahoze avugira urunani senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi akaba yarigeze no kuba umunywanyi w'umugambwe mst utacemewe n'amategeko yo mu burundi vyitezwe ko aza gutahuka mu burundi uno musi ku mugoroba cyane mu bintu vya politike ndabwira cyane abanyapolitike bageze ko yenda kuyaga n'ubukene yenda kuyaga n'amagorwa abarundi bafise turabe yuko muri iryo shirahamwe heza tukakaja mu nzira iterambere muri gisata cy'indero uyu ni pancras cimayi umwe mu banyepolitiki b'abarundi batari bake bari bahunze nyuma y'imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi petero nkuru nziza iyi nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato ku buryo burambuye nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijuru rya amerika amakuru yacu tuyahere ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu burundi aho kuva ejo kuwa kabiri hari kuhabera inama igira kane ihuza abatwara ibisata by'iperereza n'umutekano mu burundi mu rwanda uganda tanzania na repubulika ya demokarasi ya kongo intumbero ni ukurabira hamwe ingene izo nzego zogwaniriza hamwe umwansi na cane cane imirwi yitwaje ibirwanisho itembera ku mipaka y'ivyo bihugu ibindi kuri no nkuru n'umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana mu mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura niho abo bategetsi bahuriye kugira bahanahana ivyumviro ku bijanye n'ingene botuza imigwi ihungabanya umutekano General Major Idefonse Barurema arongoye iperereza mu Burundi amenyesha ko bumvikanyira bagenzi we ukuntu bagiye gutuza iyo migwi bakoreye hamwe biyumvira ko mu myaka ibiri atamugwi uzoba ukirangwa mu karere ibikorwa by'iyo nama rero bifatanye n'ibijanye no kugira ngo mu karere k'ibiyaga binini dushobore kurwaniriza imigwi y'abagizi ba nabi isanzwe iri mu karere ka kongo hanyuma turumvikana yuko dutezwa kuyirwanya rongoye izo nzego zigendereza n'iperereza mu gisirikare no mu gihugu bashobore kwemeza icyo nokwita nk'urupapuro ngenderwako rw'ibikorwa bizokorwa mu kurwanya iyi migwi n'ibikorwa bizokurikira kugira ngo bashobore gutuza iyo migwi muri aka karere muri make rero ni ibyo twashoboye gushika ko kwemeza icyo gikorwa gikomeye kizomara imyaka ibiri kugira ngo dushobore gutuza burundu imigwi igenda izunguruka muri aka karere uwo mutegetsi arongoye iperereza mu burundi amenyesha ko iyo migwi inka yose icumbika muri kongo ikaba yagiye iragwirirana biturutse kuri kahise ka kongo n'ibihugu bihana imbibe muhaye ingwano zagiye ziraca mu karere haba mu rwanda haba muri kongo haba ngaho iwacu mu burundi ibyo ahanini nibyo byatumye kajya akarere gacumbikwamo n'imigwi yagiye irahindura amasura iyo migwi rero ibona kwari kayo aricyo gituma mubona hafashwe ingamba zikomeye zo kugira ngo ibihugu byose bishobore gukorana bishyigikiwe n'akarere bishyigikiwe na kominote interinasiyonari kugira ngo turebe ukuntu twakwigira hamwe ibibazo byo kugira ngo iyi migwi ituzwe kugeza uno munsi general major defonse barurema arashima aho bagejeje mu kwitegurira gutuza iyo migwi y'inkozi z'ikibi amenyesha ko inguvu bashyize hamwe zizotuma abenegihugu b'ivyo bihugu baruhuka kwamana intekera ahubwo bakaja mu bikorwa by'iterambere igikomeye si ukugaya cyangwa gushima ibyo tumaze gukora ahubwo igikomeye ni ibigiye gukorwa inguvu twazishyira cyane cyane ku bigiye gukorwa kugira ngo iyo migwi dushobore guhanahana amakuru no gushobora gukorera hamwe kugira ngo dushobore gutuza iyo migwi no kugira ngo abenegihugu bo mu karere bashobore kuronka amahoro bakore hanyuma noneho ubuzi bushobore kuboneka bagwaruka birukira mu bintu bijyanye n'ibyo by'imigwi bashobore kuronka akazi bashobore kubaho bashobore kubona yuko hamwe umutekano umaze gukomera muri ibyo bihugu no mu karere n'iterambere rikurikire mwamenya ko iyo nama ihuza abo bajejwe iperereza muri ibyo bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini igiri ya kane yaheruka yabereye mu gihugu ca kongo ku igenekerezo rya gatatu gushika irya gatandatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana urakenuye mu gisata c'ubwisanzure bw'itangazamakuru ishirahamwe mpuzamakungu riharanira ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru reporter sans frontiere kuwa mbere w'ino ndwi ryaratangaje abategetsi mirongo itatu n'indwi bo hirya no hino ku isi rivuga ko babangamiye cane ubwisanzure bw'itangazamakuru muri abo harimo perezida wa uganda yoweri kaguta museveni na perezida w'u rwanda paul kagame ku nshuro ya mbere kandi umukuru w'igihugu co ku mugabane wa buraya ari kuri uno rutonde mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaducishije amaso kuri iyo raporo si ubwa mbere uyu muryango ukorera ipari mu bufaransa uvuga ko ubutegetsi bwo mu rwanda butoteza abanyamakuru cyane cyane ababunenga n'abavuga ibitagenda neza mu cyegeranyo gishya yasohoye kuri uyu wa mbere reporter sans frontiere yongeye kuvuga ko abanyamakuru banenga gahunda z'iterambere rya leta y'u rwanda cyangwa umukuru w'igihugu batotezwa cyangwa bakagirirwa nabi iyi raporo ivuga ko abanyamakuru bagera kuri mirongo itatu bavuye mu gihugu bahunze kuba bagirirwa nabi naho abagera kuri cumi na babiri bakaba barakatiwe igifungo kirekire kuri perezida museveni reporter sans frontiere yavuze ko atuka akanavuma abanyamakuru abitabaswa abanzi b'igihugu cyangwa abakwirakwiza ibihuha ivuga ko ibi bituma inzego zishinzwe umutekano zibiraramo zikabagirira nabi zitaretse kwangiza ibikoresho byabo reporter sans frontiere ivuga ko abamamaza babuzwa gutanga amatangazo mu binyamakuru bimwe na bimwe mu rwego rwo kubikenesha ngo bive mu nzira ijwi rya amerika yagerageje gushaka urwego rushinzwe kuvugira leta y'u rwanda n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ngo bagire icyo bavuga ku byatangajwe n'iri shyirahamwe ariko ntitwashoboye kubabona ku mirongo yabo ya telefone gusa leta y'u rwanda yavuze kenshi ko ibivugwa n'imiryango nk'uyu ntaho bihuriye n'ukuri k'ubwisanzure bw'itangazamakuru buri mu rwanda ivuga ko uretse kuba haragiyeho urwego rw'itangazamakuru rwigenzura ubwarwo hanavugurwa itegeko rigenga itangazamakuru hagendewe ku nyungu z'abanyamakuru ubwabo ku byerekeye abafatwa n'abafungwa ivuga ko umunyamakuru wakora icyaha bitamubuza gukurikiranwa nk'undi muturage wese wishe itegeko undi ubona iki cyegeranyo nk'ikitaba urugero nyarwo rwo gupimiraho ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu runaka ni Ernest Sagaga uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru iyo ushaka kureba uko itangazamakuru rimeze ntabwo ureba gusa pozisiyo y'umukuru w'igihugu ureba muri rusange inzego ziriho mu gihugu ureba muri rusange ibiteganywa ureba muri rusange amategeko aba ari muri icyo gihugu ajyanye n'itangazamakuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ibyo ni byo umuntu yaheraho kugira ngo abone icyo avuga ku byo mubwiye ariko ubwanjye kugendera ku mukuru w'igihugu si cyo kimenyetso cyakagombye kuba gifatirwaho mu kuganira ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku nshuro ya mbere muri icyo cyegeranyo hagaragayemo igihugu cy'u burayi nabwo nanone ndasubira kuri icyo cy'umukuru w'igihugu bavuze kandi uburayi ahanini usanga ari bwo bundi abantu batekerezaga ko hari ubwisanzure bw'itangazamakuru kuruta mu bindi bihugu bya afurika ibyo byaba bivuze ko ahazaza h'itangazamakuru ku isi hari mu bihe bikomeye aho ugize neza kumbwira ko n'urwo rugero rw'uburayi bafashe kuko niho mperaho mvuga ko icyo cyegeranyo gifite ngira ngo bwa bibazo kurusha ibisubizo cyatanga kubera ko dufashe nko mu burayi n'iy'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu cyangwa se umukuru wa leta kuko biratandukana yaba afite imyitwarire cyangwa se aho ahagaze ku itangazamakuru ubwabyo byonyine ntabwo bihagije kugira ngo bibe byadindiza itangazamakuru kuko hari inzego nyinshi cyane mu gihugu ubwacyo tuvuge cyane ku mugabane w'iburayi ariko noneho no ku mugabane wose hari inzego ziriho inzego zihariye amashyirahamwe anyuranye ashyira imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru ntabwo nkeka ko nk'uko nabivuze icyo ari ahantu umuntu yahera ibyo bita mu gifaransa basi cyangwa bezisi icyo ubwabyo rwose ku giti cyanjye ntabwo mbona ko aricyo cyatanga igishushanyo nyakuri cy'ubwigenge bw'itangazamakuru mu gihugu icyo cyo cyose ku nshuro ya mbere mu myaka itanu ishize uru rutonde kandi rwanagaragayeho abagore babiri Sheikh Hasina minisitiri w'intebe wa Bangladesh kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda na Carrie Lam umuyobozi mukuru w'akarere k'ubutegetsi ka Hong Kong kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umunyamabanga mukuru w'umuryango Reporters sans frontiere christophe deloire yasabye za leta hirya no hino ku isi kwamagana itotezwa ry'abanyamakuru uyu muryango wavuze ko rikorwa n'abategetsi mirongo itatu na barindwi washyize kuri uru rutonde yavuze ko bidakwiriye kwakira ubu buryo bwo gukandamiza abanyamakuru nk'ikintu gikwiriye kumenyerwa
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda na nabicaye ku masonga nkitangura pancras cimaye yahoze ari umuvugizi w'urunani senarede rutavuga rumwe na leta y'u burundi akaba yarigeze no kuba umunywanyi w'umugambwe mst utacemewe n'amategeko y'ico gihugu atagihindutse ku mugoroba w'uno wa gatatu aratahuka mu gihugu c'u burundi inyuma y'imyaka itari mike yari amaze mu buhungiro pancras cimaye avuga ko agiye guteza imbere umugambi w'indero n'inyigisho hamwe no guhangana n'ikibazo ikibazo c'ubukene mu kiganiro yahaye mugenzi wacu frederic nkundikije yatanguye yemeza ano makuru y'itahuka ryiwe avuga ko indege mujani bujumbura mu burundi iza guhaguruka uno munsi kwa gatatu nzofata indege ya snja burundi ku mugoroba nzobashitse murashaka kutubwira amajambo make icatumye mufata ingingo yo gutahuka mu burundi muri iki gihe ufise jewe n'abagenzi ishirahamwe ryitwa sinergie bergomunes pour le développement bel burundi en sigle majambo make iryo shirahamwe rero rifise imigambi itari mike iterambere na cane cane tuzibanda igisata c'amashuri n'igisata c'inyenzi turisme mu gifaransa muriko muvuga ko mutazosubira kugira politike ndamaze umwaka ata mugambwe nkirimwo ni ukuvuga ko uyu munsi nk'uko nabibwiye mugenzi wanyu muri kinyamakuru iwacu naravugiye cyane mu bintu bya politiki ndabwira cyane abanyapolitiki bahageze ko ngenda kuyaga n'ubukene ngenda kuyaga n'amagorwa abarundi bafise turabe yuko muri iryo shyirahamwe boheza tukajya mu nzira y'iterambere muri ibyo bisata nababwiye cyane cyane igisata cy'indero muravuye muri politike mwarahora mu runani senarede rutavuga rumwe na leta mwaragiye mugambwe rutavuga rumwe na leta msd murava muri urwo runani murongera murava no muri uyo mugambwe murashaka kutubwira ikintu cyatumye mwibaza ko politike yoba atari yo nzira mukwiye kubandanya mufata ya politike zizokwamaho nta gihugu na kimwe kitagira abanyapolitike kiba igihugu cyapfuye nta gihugu kitagira abanyapolitike bari ku butegetsi n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mugabo jewe nkuko nabigusiguriye navuze nti kubwira abanyapolitike canke guma muri vya politike sinovuga ko ari ibintu vyose usanga vyera de urasanga harimo ingorane tugarutse kuri urwo runani senarede mwara umuvugizi warwo abatari bake baramaze kuruvamwo muri iki gihe wifashe gute twavuga ko rwasambutse burundu ivyo nibaza ko mubibaza abari muri bwo kuko jewe niba mwarakurikiranye neza bahera imyaka ibiri munani ntakurikirana cyane ibikorwa vyawe nibaza ko inyishu yiza muyirondera gutwara urunani dr jaminani muke umuvugizi w'urwo runani mwavuze amajambo akarishe yavuga ko hakwiye kuba leta ifata kibanza mu rundi ayo majambo gushika ubu muba ko mwihenze mu kuyavuga canke muracabishigikiye jewe narinzi yuko tuvugana ibijanye cane cane n'iryo shirahamwe ryo kuja guteza imbere abanyagihugu none mvume ngo musubize muvyo nakubwiye yuko nabishize ku ruhande ubu ndi mu bintu umbajije iti amashuri uzogenda kuyatunganya gute ubajije uti akarusho mugiye kuzana mu gisata c'amashuri na kahe ico kibazo ndakiguhera inyishu ivyo bindi mu bibazo cyane cyane abari muri ivyo tugarutse nyine kuri uyu mugambi ufise kuja guteza imbere ivyerekeye indero n'inyigisho ikintu mwibaza ko muzaba muzanye igishasha n'ikihe ko hariho imigambi nk'iyo yoba yaratangujwe n'abandi bantu igisata ci- c'indero nta muntu yovuga ngo wagishirahamwe rigiye gutora inyishu z'ibibazo byose biri mu gisata c'indero ni ugufata umwe wese aho ashobora guhamvya nico gituma imigambi yoba ihari ni myiza umugambi tugiye kuzana nawe nyene uzoza gufasha ariko igikuru ni uko haba abantu benshi haba amashirahamwe menshi abona neza yuko ikibazo c'indero mu gihugu c'uburundi ari ikibazo abarundi bose bakwiye gukorana kugira ngo bafashe kugira ngo gitore umuti twebwe rero ibyo tuzanye tuzokubaka ishuri iryo shuri tuzokubaka rizoba ari ishuri ry'akarorero rifite indaro ishuri ry'akarorero ni ata shuri rirenza abana mirongo ibiri na batanu ishuri ry'akarorero abarimu bazoba bafise icubahiro bafise n'agashahara kisununuye kugira ngo bashobore kwitaho abana ni ibintu byinshi rero dushobora kuzozana mugabo simvuze ngo iryo shirahamwe igiye gutora ikibazo c'indero mu gihugu cyose ibyo ni leta yonyine ibishobora Eh, mwavuze ko mu- hariho abandi muri ko murakorana boba ari abarundi canke harimwo amashirahamwe yo hanze canke harimwo n'abanyamahanga Eh, oya, ishirahamwe rigizwe cyane cyane n'abarundi bo muri diaspora ariko abo dusaba imfashanyo nko kuvyumva ni abanyamahanga ko ni nabo benshi usanga bafise amikoro mu kurangiza mu nshingantahe pankirasi cimpaye hari abanyapolitiki baba mu runani sinarede bagise amakenga yo gutahuka mu burundi namwe naho mwaruvuyemo tubazi ko mwigeze kurujamwo mwebwe nta makenga mwigeze mugira yo gutahuka iyo haba hari amakenga sinofashe indege ejo pankirasi cimpaye murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika kandi turabifurije urugendo rwiza mu gihugu canyu murakoze cyane
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no muri kubu ni ikiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane umwirabura wo muri leta zunze ubumwe za amerika witwa jackie robinson yanze kwimuka mu myanya y'imbere muri bisi yari ihariwe abazungu kugira ngo ajye kwicara mu y'inyuma yari ihariwe abirabura bimuviramo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikari ikaze mu kiganiro americana umutegarugori rosa parks yamenyekanye cyane mu mateka y'abaharaniye kurandura ivanguramoko muri leta zunze ubumwe za amerika byaturutse kuri bisi mutigute ku itariki ya mbere y'ukwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu rosa parks yanze kwimukira umuzungu mu myanya yari yicayemo muri bisi imbere mu mujyi wa montgomery muri leta ya alabama mu majyepfo y'igihugu umuzungu wari utwaye iyo bisi yari yamutegetse kujya kwicara mu gice cy'inyuma cyahariwe abirabura rosa parks rero yarabyanze atabwa muri yombi aregwa kurenga ku mategeko agenga ivanguramoko umuryango uharanira iterambere ry'abirabura naacp national association for the advancement of colored people wamutangiye ingwate akajya aburana ari hanze urubanza rwagiye rutinda mu nkiko za leta ya arabama rurakururana ariko nyuma y'umwaka urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruza kuruca mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu ruvuga ko amategeko agenga ivanguramoko muri bisi anyuranyije n'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rosa parks yabaye icyitegererezo ku birabura bo mu mujyi wa montgomery maze bose uko bakabaye bafata icyemezo cyo kwanga gukoresha bisi iki gikorwa cyabaye icyamamare cyane ku izina rya montgomery bus boycott na kimwe mu byaranze cyane ibyarwanyije ivanguramoko muri rusange mu gihugu cyose iyi boycott yamaze umwaka urenga nta mwirabura n'umwe ugendera muri bisi yarangiye mu kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu nyuma y'icyemezo cy'urukiko cyaciye ivanguramoko muri bisi mu mujyi wa montgomery no mu gihugu cyose rero kubera ko rwavuze ko binyuranyije n'itegeko nshinga nyamara rero rosa parks si we wa mbere wari usuzuguye amategeko y'ivanguramoko muri za bisi mu bamubanjirije nyamara batamenyekanye nka we harimo uwitwa jackie robinson ijwi rya amerika jackie robinson wari ufite imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko yinjiye mu gisirikari mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kabiri icyo gihe abirabura n'abazungu babaga mu mitwe y'ingabo z'igihugu itandukanye bamwe mu yabo bwite n'abandi mu yabo bwite ntibavangaga kandi bose bari mu gisirikare kimwe nyuma y'imyaka ibiri jackie robinson yari yarazamutse mu ntera yarabaye ofisiye n'ipeti rya suriyotino ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane yafashe bisi kugira ngo ajye kwitemberera hanze y'ikigo cya gisirikare yarimo muri leta ya texas mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika umushoferi wa bisi w'umuzungu yamubwiye kujya kwicara mu myanya y'inyuma y'abirabura rero nk'uko amategeko y'ivanguramoko muri bisi yabiteganyaga imyanya y'imbere yari igenewe abazungu gusa jackie robinson yarabyanze twihuse cyane mu magambo byamuviriyemo kujyanwa mu rukiko rwa gisirikari arebwa ibyaha birimo ubusinzi kandi ataranywaga inzoga na gato urubanza rwe rwamaze iminsi cumi n'irindwi aratsinda aba umwere nyamara urukiko rwamuburanishije rwari rugizwe n'abasirikari b'abazungu gusa igisirikari cyemereye jackie robinson kugisezeramo n'amanota meza mu kwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane nyuma yaho jackie robinson yabaye icyamamare gikomeye cyane mu bya siporo mu mukino witwa baseball yabigize umwuga mu kwezi kwa kane mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi niwe wabaye umwirabura wa mbere na mbere winjiye muri mlb major league baseball yari igizwe n'abazungu gusa yabimazemo imyaka icumi maze arasezera yigira mu zabukuru ariko ntiyicaye aho gusa ahubwo yagize uruhare runini mu bikorwa byo kurwanya ivanguramoko mu gihugu cyose kugera yitabye imana mu kwezi kwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri yari afite imyaka mirongo itanu n'itatu yonyine gusa nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza umunsi w'ibyishimo n'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radijwi rya amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika adresi ni voa radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mwari kumwe na jodiane ninahazwe Fatuma Rimasi Kalala niwe yegeranije amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na Edi Rwema twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turaza kongera mu biganiro byacu biri imbere